Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. iyi ni radiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi mwiwe neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na federic nkundikije na thomas kamyirindi mwiriwe neza se noneho amakuru ingingo z'ingenzi ikibazo cyo kutihanganirana hagati y'abanywanyi b'imigambwe mu burundi giteye impungenge abanyapolitiki iyi ngoro y'umugambo yogomagwa gute ni ijoro imwe kabiri zitatu tugeze kuzishira nka cumi hakaba ata muntu n'umwe namwe arigera aboneka bavuga bati uyu muntu muza kuri amatohoza turabona byabaye kuno kuno kuno uyu ni terence manirambona avugira umugambwe cnl wa agaton rwasa mu burundi
muri tanzania polisi yataye muri yombi umunyamakuru uzwi cyane muri icyo gihugu witwa eric kabendera
mu gihugu cya sudani abategetsi bateye akamu gasaba gukubita intahe mu gahanga abantu bose bakoze ubwicanyi mu gisagara ca el obeida aya makuru yose ntimutangwe ku maradiyo yanyu amakuru tuyatangurire mu gihugu ca tanzania thomas muri tanzania nyine nk'uko ubivuze fred polisi yavuze uyu munsi ko ariyo ifite umunyamakuru witwa eric kabendera ejo umuryango w'uyu munyamakuru wari watangaje ko kabendera yashimuswe iwe n'abantu batazwi ariko bavugaga ko ari abapolisi polisi yabanje kuvuga ko itazi ibye ariko uyu munsi umukuru wa polisi ya dar es salaam larazo mambosasa yatumiye abanyamakuru abatangariza ko polisi yamufashe kugira ngo imubaze ku bwenegihugu bwe eric kabendera w'imyaka mirongo itatu n'icyenda y'amavuko ni umunyamakuru uzwi cyane muri tanzania akorera ibitangazamakuru bitandukanye by'imbere mu gihugu n'iby'amahanga birimo the east african cyo muri kenya akunze gutangaza amakuru acukumbuye cyane cyane anenga politiki ya perezida magufuli kuva john pombe magufuli ageze ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu tanzania yasubiye inyuma cyane ku rutonde ku rutonde rw'ubwisanzure bw'ibitangazamakuru urutonde rwa rsf reporter sans frontiere tanzania yavuye ku mwanya wa mirongo irindwi na gatanu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ijya ku w'ijana na cumi n'umunani muri uyu mwaka
umukuru wa kanama ka gisirikare karongoye igihugu cya sudani uyu munsi ku wa kabiri yatangaje ko abantu bakoze ubwicanyi bwahitanye abana b'abanyeshuri bane ejo ku munsi wa mbere bategerezwa gukubitwa intahe mu gahanga abdel fata al buran yagize ati ubwicanyi bwabereye mu gisagara ca el obeid burababaje cyane kandi yicwa ry'abanyagihugu ataco bazira ntirishobora kwihanganirwa ari naco gituma hakwiye gufatwa ingingo zihutirwa zo kurengukisha imbere y'ubutunga abantu bose bakoze iryo bara muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika umwami w'igihugu cya maroc ariko aratera akamo gasaba guhindura leta kugira ngo hashobore kuboneka abashikiranganji bashasha ngo kuko imigambi iterambere ya leta ihari itashoboye kugirira akamaro abanyagihugu umwami muhamed wa gatandatu yavuze ko ashaka abategetsi bafise ivyiyumviro bishasha kandi bashoboye gukora neza gusumba mu minsi iheze igihugu cya maroc caratanguje ubuhinga buhanitse bwo kubaka ihinguriro ry'umuyagankuba hakoreshejwe imishwarara y'izuba hamwe na gari ya moshi yihuta cyane kikaba rero cabaye igihugu ca mbere co muri afurika muri urwo rwego ariko ubukene buracasinzikaje abanyagihugu ku buryo hamaze imyaka itatu haba imyerekano itavanako umwami wa maroc afite imyaka mirongo itanu n'itanu muri iki gihe yifuza gushinga umurwi w'abatetsi bazo kwihweza ukuntu bazonagura indero nyigisho uburyo bwo gukoresha imitahe hamwe no kunagura ivyerekeye amagara y'abantu ngo kuko imigambi yo muri iki gihe muri ivyo bisata yataye igihe
leta zunze ubumwe za amerika yasabye ku mugaragaro leta y'ubudage gutanga inkunga yayo mu bikorwa byo kubungabunga umutekano mu mazi y'inyanja y'ikigobe cya hormuz aya mazi akora ku mupaka wa irani leta y'ubudage iramutse ibyemeye yaba yiyongereye ku bufaransa n'ubwongereza ubu rero bo bari muri ibyo bikorwa ejo ku wa mbere minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yari yatangaje ko amerika irimo inonosora umugambi wo kurengera amato akoresha ikigobe cya hormuz yasobanuye ko amerika ikeneye ibihugu byo ku isi yose kuyifasha muri uyu mugambi mu kigobe cya hormuz hanyura peteroli mirongo itatu na gatanu ku ijana y'isi yose irani ivuga ko ishobora kuhafunga kubera icyo yita ubushotoranyi bwa amerika
muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika ishyirahamwe mpuzamakungu rivuga ku banyafuganisitani b'abasivile bishwe n'abasirikare ba leta hamwe n'abasirikare b'urunani rwa otan barenga abishwe n'abagwanyi b'abatalibana hamwe n'iyindi mirwi itwaje ibigwanisho muri iki gihe muri iki gice cya mbere cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda iyo raporo ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cya afuganisitani byasohoye uyu munsi ku wa kabiri yerekana ko abasivile amajana indwi na cumi n'indwi bamaze kwicwa gushika ubu bishwe n'abasirikare ba leta hamwe n'inteko mpuzamakungu icyo gitigiri cyariyongeye ibice mirongo itatu na kimwe ku ijana umuntu agereranije n'igitigiri cy'abasivile bari bamaze kwicwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu gice cya mbere cy'uyu mwaka aho hari hamaze kwicwa abasivile amajana atanu na mirongo itatu n'umwe bishwe n'abatalibani hamwe n'iyindi mirwi intagondwa za kiyisilamu benshi muri abo basivile bishwe igihe cy'ibitero by'indege by'abasirikare b'igihugu cya afghanistan hamwe n'inteko za otan byari bigenewe imirwi y'abagwanyi iyo raporo ivuga ko igitiri cyose cy'abanya afghanistan b'abasivile bamaze guhitanwa n'ibitero by'ingabo za leta hamwe n'ingabo z'urunani rwa otan gishika ku bihumbi bibiri n'amajana ane na mirongo ine na batandatu abantu bashika cumi n'indwi bapfuye igihe indege ya gisirikare y'igihugu cya afghanistan yakoroka ikagwa mu mihana mu gisagara ca rawalpindi hari ibiro hari ibiro bya gisirikare uyu munsi kuwa kabiri iyo ndege yari mu gikorwa cy'imyimenyerezo ya gisirikare igihe yakorokera ku mazu muri quartier yo mu micungaro ico gisagara igaca yaka umuriro nk'uko amakuru yatanzwe n'igisirikare abivuga mu bantu baguye muri iyo ndege harimo umudereva wayo hamwe n'abandi basirikare bakorana bane abasivile cumi na babiri hamwe n'abandi basivile cumi na babiri bakomeretse gushika ubu igisirikare nta makuru gifise yerekeye icoba catumye iyo ndege igira isanganya umushikiranganji wa mbere imana kana yahojeje imiryango y'abaguye muri iryo sanganya hamwe n'abahakomerekeye tubibutse inshuti mwese kamuka murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwaves ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo irindwi na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu inshuti zacu kandi tuba turi no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu mushatse kutwandikira nimunyure kuri email radiyo yacu arobas gmail akadomo com cyangwa se kuri facebook radiyo yacu voa noneho amakuru mu biyaga bigari mu rwanda urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge mu mujyi wa kigali rwategetse ko abanyamakuru batatu bafungwa by'agateganyo bararegwa ibyaha byo gutangaza amajwi n'amashusho binyuranye n'uko byafashwe bakabinyuza kuri youtube eric bagira ubusa yari mu cyumba cy'urukiko aratugezaho inkuru abanyamakuru umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa nyamirambo mu karere ka nyarugenge yategetse ko bakomeza gufungwa by'agateganyo bose n'abanyarwanda barahurira ku muyoboro wa youtube bafunguriyeho iwacu tv ari nayo ntandaro y'ibirego bakurikiranyweho n'ubutabera bw'u rwanda abo ni bwana jean damascene mutuyimana wemera ko ari we washinze iwacu tv bwana shadrake niyonsenga na bwana jean batiste nshimiyimana bafatanyaga bitandukanye n'uko byabanje magingo ya noneho bararegwa ibyaha byo gutangaza amagambo cyangwa amashusho binyuranije n'uko byafashwe abunganira aba banyamakuru bavuga ko ku itariki urukiko rwabahereyeho kuburana urubanza mu mizi izagera igihe giteganywa n'igihano ku cyaha baregwa kirenzeho amezi abiri abanyamategeko babunganira barimo Maître jean paul ibambe bavuga ko icyaha bakurikiranyweho gihanishwa igihano cy'umwaka umwe w'igifungo kiramutse kibahamye bagasaba urukiko kubafungura by'agateganyo bakaburana bari hanze mu rwego rwo gutanga ubutabera bwihuse kandi bunoze abunganizi basabaga ko urukiko rw'ibanze rwa nyamirambo mu gufata icyemezo rwazashingira kuri zimwe mu manza zaciwe n'urukiko rukuru ubushinjacyaha bwo buvuga ko ubusabe bw'abaregwa n'ababunganira nta shingiro bufite buvuga ko abaregwa bataraburana urubanza mu mizi ngo ibyaha bibahame cyangwa bababereye kandi ko igihe cy'ifungwa ry'agateganyo cyateganijwe n'umushinga w'amategeko kitararangira ubushinjacyaha buvuga ko no mu gihe bataraburana urubanza mu mizi hashobora kuboneka izindi mpamvu zatuma igihano cyateganijwe ku byaha bakurikiranyweho cyiyongera bukabasabira gukomeza gufungwa by'agateganyo urukiko rw'ibanze rwa nyamirambo ruvuga ko zimwe mu manza bunganira abaregwa basaba ko rushingiraho bidafite ishingiro kuko zitaba icyitegererezo ku rukiko rw'ibanze ruvuga ko imanza zaciwe n'urukiko rw'ikirenga gusa arizo zitanga umurongo kandi ko n'imanza basaba gushingiraho zidahuje kamere n'urubanza ruburanwa urukiko ntirwagiye kure y'ibivugwa n'ubushinjacyaha maze rwemeza ko aribyo bifite ishingiro rwavuze ko nk'uko abaregwa babyiyemerera batangiye gufungwa by'agateganyo ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi n'umunani kandi ko ifungwa ry'agateganyo ryagiye ryongererwa igihe mu bihe bitandukanye kubera impamvu rwibukije ko abaregwa bamaze amezi icumi bafunzwe by'agateganyo kandi ko n'igihe cy'igifungo giteganywa ku byaha abaregwa kitararangira umucamanza yavuze ko ubusabe bwabo itaba impamvu yo gufungurwa by'agateganyo ko ahubwo icyo bakora ari ugusaba ko urubanza rwabo ruhabwa itariki ya hafi yavuze ko kuba ibyemezo bibafunga by'agateganyo bitarajuririwe byabaye itegeko bityo ko ubusabe bwabo bwo gufungurwa by'agateganyo nta shingiro bufite ashingiye ku ngingo z'amategeko umucamanza yanzuye ko bwana jean damascene mutuyimana bwana shadrake niyonsenga na bwana jean batiste nshimiyimana bagomba gukomeza gufungwa by'agateganyo kugeza baburanye urubanza mu mizi kandi ko ntaho yahera ategeka ko bafungurwa baba baregwa ababunganira n'ubushinjacyaha nta n'umwe wagaragaye mu cyumba cy'urukiko yibukije ko icyemezo yabafatiye kukijurira bikorwa mu minsi itanu urubanza rukimara gusomwa urubanza mu mizi rw'aba banyamakuru rwari rwashyizwe ku itariki eshanu z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka bakigezwa mu rukiko baregwaga ibyaha bikomeye byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda no gukwiza impuha zigamije kwangisha leta y'u rwanda mu mahanga byose birashingira ku byo bagiye batangaza ku muyoboro wa youtube kuri iwacu tv aho ubushinjacyaha buvuga ko hari zimwe mu nkuru babaga bahimbye bakaziha n'imitwe ihabanye n'ibikubiye mu nkuru imwe mu mitwe ivugwa y'izo nkuru ni nk'aho bagiraga batabashyigikiye fpr ntibazi ibyo barimo iby'impunzi za kiziba bikomeje kuba agateranzamba mu rwanda hagiye kumeneka amaraso menshi hasigaye gato umurenge wa nyabimata wamaze kwigarurirwa n'inyeshyamba leta y'u rwanda ifite ubwoba bwinshi cyane rnc ya museveni na kayumbi rakataje n'izindi abaregwa ariko bo bakavuga ko babikoraga nta wundi mugambi mubi uretse ko bashakaga gukurura abasomyi babo no gukorera amafaranga kuri youtube kugeza ubu rero habuze ibimenyetso bikomeye ku byaha bari bakurikiranyweho ariyo mpamvu yo guhindura inyito y'icyaha metre jean paul bamba umwe mu bunganira abaregwa yabwiye ijwi rya amerika ko batishimiye icyemezo cy'umucamanza kigumisha by'agateganyo mu buroko abaregwa kandi ko biteguye guhita bacyujurira nyuma yo kubona kopi yacyo eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali Uh, turagushimiye eric uh, dukubitire mu burundi aho bamwe mu banyapolitike bavuga ku kutihanganira nira hagati y'abanywanyi babo kuri ku murindi munini ni mu gihe mu ndwi iheze abanywanyi bane bo mu mugambwe cnl urongowe n'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka gaton rwasa bakomerekerejwe iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ribifashijemwo n'abakunzi baryo mu burundi tugiye kwishikirizwa na desire hatungimana ari mu rwanda ingoro zitatu z'umugambwe seneri urongowe na gatongwasa zarabomowe mu ndwi iheze abanywanyi bane mu bari baraririye imwe muri izo ngoro iri mu minago mu ntara ya rumonge barakomeretse abashika cumi n'umwe nabo barafashwe barafungwa muri abo bane n'abo muri komine ya busoni mu ntara ya kirundo bagirizwa gukoresha amanama mu kinyegero isoko ryacu ribandanya rivuga ko abandi nabo bazize ko bariko barondera ikibanza cyo kubakamwo ingoro y'umugambwe indongozi z'umugambwe seneri zivuga ko zitangazwa n'ingene zitura abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe umutekano ariko ntihagire igikogwa terasi mani irambona avugira umugambwe seneri nk'ubuse turibaza tuti iyi ngoro y'umugambwe yobomagwa gute ni ijoro imwe kabiri zitatu tugeze kuzishyira nka cumi hakaba ata muntu n'umwe namwe arigera aboneka bavuga bati uyu muntu wiza kuri amatohoza turabona byabaye kuno kuno kuno rero birateye amakenga rero indongozi zacu reka twe turasemera twavuga tuti ibyo bihaye akanaka ariko tukarindira yuko ya matohoza ko yatanguye agira icyo ashyitseko tukabura kandi bikaba mu gihe tuzi neza bikunda kuvuga yuko hari komite z'umutekano zuzuyemo bose abajejwe umutekano bakora ijoro n'umurango tukaba uje n'umunsi atamuntu n'umwe aratwereka cyangwa yerekana abariko bakora ibintu nka bene ibyo bamwe mu bajejwe intwaro mu ntara habonetse ibikorwa byo gusambura ingoro z'imigambwe bavuga ko batamenya babikoze abarongoye intara ya rumonge bobo aherutse gusamburwa ingoro yo mu minago yariko irubakwa n'umugambwe senel barahakana ko atawayikoze ko nubwo hari abahakomerekeye byongeye umugambwe sendedefdede uri ku butegetsi ari nawe utungwa agatoke muri ibyo bikorwa urabihakana mu kiganiro ujejwe gutanga amakuru muri uwo mugambwe nansi ninete mutoni yatanze ku maradiyo asamiranira i bujumbura arashima ingene abanywanyi babo bihangana turashima ingene tubanyaniye indi migambi turabishima cane tugashimira mbere n'abanywanyi bacu n'urwaruka rw'imbonerakure bakunze gushira mu majwi rurimo ari nabwo mbere tunashira imbere mu gushima kubera rurihangana cane haraba agasotora haraba agasomborotso karengeje mugabo rurihangana rugashobora guhagarara neza mu karangamutima no mu ndero rwahawe n'umugambwe sendedefdede urumva rero abo barasomborotsa mugabo turashima yuko hariho ukwihangana hakabaho no gushira imbere ineza y'igihugu n'ineza y'umubano mwiza hagati y'abanyamigambwe kambere hagati y'abajejwe intwaro nabo ariko naho biri uko mu manama akorwa n'umugwi ujejwe gutunganya amatora seni usaba ko abanyamigambwe botanga inyigisho mu banywanyi babo zijanye no kwihanganiranira eka n'umugwi ujejwe agateka kazina muntu CNDH nubwo utemeza ko hariho ihonyangwa ry'agateka kazina muntu uvuga ko inyifato y'abahurikiye mu migambwe itavuga rumwe na leta itifashe neza Sixte Vinyi ni muraba arongoye CNDH ivyo biruko mu gihe imyiteguro y'amatora mu gihugu igeze kure muri kuno kwezi umugwi ujejwe gutunganya amatora waratanze ikirangamisi c'amatora amatora ya mbere nyezina azotangura mu kwezi kwa kane k'umwaka uza
kurizi urakoze desire kuri izi nkuru zose rero ziva mu burundi kubera leta y'uburundi yabujije abamenyesha amakuru gukorana n'ijwi ry'amerika tuzironka duciye ku banywanyi bacu bari mu burundi kuri uyu wa kabiri amakungu um, ahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya icuruzwa ry'abantu amashyirahamwe arwanya urwo rudandazwa mu rundi avuga ko abantu barenga ibihumbi bine bamaze gutwarwa kudandazwa muri ubwo buryo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu batera akamu leta kayisaba guhagurukira icyo kibazo iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ibifashijwemo n'abakunzi baryo mu nshikirizo na pierre cavere niyo nkuru amashami yigenga akorera mu burundi agwanya urudandazwa rw'abantu trafikim mu gifaransa abona ko urwo rudandazwa rwabaye ndanse mu gihugu ayo mashyirahamwe avuga ko abakunze gutwagwa muri ubwo buryo ari abakobwa bajanwa cane cane mu bihugu vy'abarabu nka omane na arabiya sawudite ibiharuro bitangwa n'ayo mashyirahamwe vyerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu barenga ibihumbi bine batwawe muri urwo rudandazwa ONRCT, Observatoire National pour la lutte contre la criminalité transnationale, rimwe muri ayo mashirahamwe ritanga akarorero k'abajanywe kudandazwa mu bihugu by'abarabu mu mwaka uheze. Maître Prime Mbarubukeye atwara iryo shirahamwe.
Impinga iracari ndende na cane cane mu vyerekeye guhana abakoze nkene urwo rudandazwa rw'abantu mu burundi eh, nk'akarorero twobaha bigaragarira muri raporo eh, twasohoye umwaka uheze w'ibihumbi eh, bibiri na cumi n'umunani aho twerekanye ko abakenyezi n'abana barenga amajana abiri na mirongo itanu n'umwe baragiye kudandarizwa mu bihugu nka oman arabi saudite kuwait qatar n'ibindi mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka naho hari abagore bagera kuri mirongo ibiri na batanu b'abarundikazi bafatiwe mu gihugu ca kenya bari bagiye kudandazwa mu bihugu vy'abarabu mu minsi yeze umushikiranganji w'umutekano arengiyo bunyoni yemeje ko urwo rudandazwa ruri mu biraje ishinga inzego z'ubwo bushikiranganji yariko ashikiriza ivyaranze amezi atatu ya mbere y'uno mwaka hari bimwe bimwe tubona ko twotunga ko agatoke na cane cane tubona yuko biri mu bibangama cane canke bikunda kuguma vyigarukiza kenshi aha twovuga ibijanye n'urudandazwa rw'abantu kandi igipolisi c'uburundi n'ibindi bisata bikorana biriko birakora rwose kugira ngo bihere mu gihe itariki mirongo itatu kwezi kw'indwi uko umwaka utashe ishemwe mpuzamakungu onu ryibutse ibihugu kugwanya urwo rudandazwa amatohoza yerekana ko abarundi benshi batwagwa nk'abagiye gukora ubuzi yamara bamaze gushikayo bagakoreshwa ibikorwa by'ubucakara canke ubusambanyi nk'uko abo babikurikirana hagufi babivuga abo barashima ko mu bitabo mpanavyaha mu burundi harimwo amategeko agwanya urwo rudandazwa yamara bakabona ko atabikorwa bihagije bihari kugira ngo ico caha bita ico guhohotera agateka ka zina muntu kiranduranwe n'imizi mbarubukeye aratubwira icokorwa cihuta kuri leta y'uburundi ishirahamwe ryacu rigomba kurisaba ko ryotera igikumu hagati ya leta y'uburundi n'ivyo bihugu vy'abarabu cane cane abo bagiye muri urwo rudandazwa rw'abantu bakunda kujanwamo kugira ngo mu by'ukuri bigaragare yuko bariko barafatwa neza muri ivyo bihugu kandi n'ukuri n'agateka kabo gakingirwe eka mbere na leta izoshobora kubatangisha amakori avuye ku mishahara bazoba bariko barahemberwa muri ivyo bihugu bivanye n'akazi bazoba bakoze ubwa kabiri gushyiraho umugwi wigenga uzoba ujejwe gukurikirana iki kibazo c'urwanya urudandazwa rw'abantu mu burundi kandi tugashaka yuko uwo mugwi uba ari umugwi wigenga vy'ukuri ubwa gatatu gutahukana vuba cane abagorewe muri ivyo bihugu twavuze vy'abarabu batwaweyo nk'inyagano ko dusanga vy'ukuri bagowe ay'ikivumvu leta y'uburundi batahukane mu burundi nk'uko n'ibindi bihugu vyo muri afurika biriko birabikora ubwa kane guhana no guhasha bimwe bikomeye urwo rudandazo rw'abantu mu minsi yeze umuvugizi w'igipolisi nawe Pierre Nkurikiye yamenyesha ko igipolisi caronse amakuru ko hari ivuriro rikorera mu gisagara ca Bujumbura rikorana n'abo badandaza abantu Nkurikiye yemeje ko hari n'abafatiwe kuri iryo vuriro bagira baje kudandazwa urongo iryo vuriro n'abakozi bahavuye bafatwa bashikirizwa ubutungane kugira ngo amatohoza abandanye igipolisi caciye kihafatira abantu babiri b'abagore bagomba kuja kudandazwa e, kiraheza kibafatana mbere n'ivyo bari bafise harimwo e, za mpapuro zo kwa muganga abantu bafashe ingendo baba bafise bita carte jaune mu rurimi rw'igifaransa e, hamwe n'impapuro zabo z'inzira zikiri zishasha passport gica kirahafata n'izindi mpapuro z'inzira e, zigizwe n'impapuro mirongo ibiri n'indwi z'inzira zishasha e, kandi z'ukuri hamwe n'impapuro mirongo itatu e, zo kwa muganga zi abagomba gufata ingendo zo mu bindi bihugu baba barondera bita carte jaune muri izo zibiri nizo zari iz'ukuri izindi mirongo ibiri n'umunani zari za magendo kirafata kandi n'imashini nyabwonko e, iryo vuriro rikoresha mu gukorera ivyo bintu abo bantu nyene ivuriro avuga yuko koko abo bantu baca iwe ngo akabapima mugabo akavuga yuko aba ariko arabikora kugira ahembwe n'irindi shirahamwe rikora urwo rudandazwa rw'abantu abagwanya urwo rudandazwa bagiriza inzego z'umutekano ko nazo zibifisemwo uruhara bavuga ko bikigoye no kumenya ibitigiri nyavyo vy'abatwawe muri ubwo buryo kuko hari abaca mu kinyegero bakunze gucishwa mu bihugu nka Kenya Ubuganda na Tanzania Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika
banywanyi b'ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tugaruke mu burundi kandi aho ibiro vya perezida urundi pierre nkurunziza vyagabishije abamenyeshamakuru eh, bibasaba kudakora nk'uko bakoze mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu eh, ibiro vy'umukuru w'igihugu vyagabishije kandi abamenyeshamakuru bibabwira ko badakwiye kuzoshikuza mu gutangaza uzoba yatsinze amatora canke uzoba yatsinzwe hari igihe urwego cnc rujejwe gucungera ukuntu ibinyamakuru bikora rwariko ruha amakarata mashasha abamenyeshamakuru ni inkuru ya eloge wirikaneza ari i nairobi mu gihugu ca kenya yugurura ibirori vyo gutanga ikarata y'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri bujumbura umukuru w'umugwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi fredin bonimpa yemeje ko ibikorwa vy'ibinyamakuru ari ngirakamaro kandi abanyagihugu babikeneye kugira bashikane imbere utubabakiye gutyo hatorwa inyishu z'ibibazo vyabo yongeye ko ati inkuru itanzwe neza ivyara ingingo nziza abamenyeshamakuru baronkejwe ikarata nshasha igenga ubumenyeshamakuru mu burundi bashimye nizera yuko igiye kudufasha cyane cyane mu bikorwa bya minsi yose iyo tugiye cyane cyane kuri tere mu ma evenema akomakomeye yateguwe n'igihugu nibaza yuko bizodufasha kugira ngo iyo ugiye ahantu batakuzi ushoboye kuyerekana bikorohere gushobora kuronka inkuru gushobora kuganira n'abantu babona neza kuba ariko bavugana n'umumenyeshamakuru azwi n'igihugu cyane cyane yuko ngaho inyuma handitse ko ko abategetsi ba gisirikare hamwe n'abategetsi bo mu ntwaro basabwe korohereza umumenyesha imenyeshamakuru azo kwerekana iyi karata kugira ngo ashobore gukora imirimo yiwe bimworoheye novuga yuko ari karata nziza cyane ni ikintu cyiza bashoboye kuba baduha kuri uno munsi kuko kuyironka bizodufasha gukora akazi nk'aha twahora dukora hari aho twahora tugira ingorane ugasanga ugiye ahantu nko kurondera inkuru cyangwa ibindi ugasanga rero ubajijwe ikarata y'umwuga iyo karata rero iyo uyibuze hari aho uba ugiye kurondera utakironka je novuga yuko ikarata izodufasha nko kubandanya dukora akazi muri kino gihugu cyacu kuko ni n'irya mbere iyi karata ishoboye kuba itangwa ngaha mu gihugu hari igihe ugenda ahantu batakuzi kure hagati mu gihugu ugasanga hari abashyitsi batakuzi ukarinda kuyisigura hariho n'ibimenyeshamakuru ntibizwi ku rugero rumwe hari ibimenyeshamakuru usanga bizwi ngahe bujumbura gusa hari haruguru batabizi ushiseyo ugiye kurondera inkuru kubera bamenyereye petetre rtnb cyangwa insanganiro cyane wavuga ikinyamakuru ukorera ugasanga ntibakizuka bikaba ngombwa kurinda kwisigura umwanya muremure ubu rero nibaza yuko bigiye koroha kuko hariho ikarata izwi ku rwego rw'igihugu wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru ajejwe ibibazo vyo kumenyesha amakuru n'itangazamakuru mu biro vya perezida nkurunziza yari yarungitswe n'ivyo biro nyene yashimiye cane urwego sense rucungera ingene itangazamakuru rikora mu burundi kuri iyi ntambwe ruteye ariko hari ico yibukije ashimangira kiri ku mutima wiwe le métier fait honneur il fait honneur à ceux qui l'exercent mais professionnellement mesdames uwo mwuga uhesha iteka ariko urihesha abawukora badahengamye bagenzi bashinga ntahe bapfasoni ni iteka rikomeye kuri mwebwe imboneza zo mu kibano nimwe mwereka abandi banyagihugu inzira nziza zo gufata mu buzima nimwiha ako gateka mu kuba imboneza z'ukuri leta y'u Burundi iranejerejwe no kubona kuva uyu munsi akaranga k'umumenyeshamakuru gakuwemo urujijo rwose kuko mu bihe bishize n'ubwo ubu biriko biragabanuka buhoro buhoro abanyepolitike biyambitse uruhu rw'abamenyeshamakuru mu minsi iheze nubwo bigenda bigabanuka abagwanyi abakina politike bafashe mpiri umwuga w'itangazamakuru kugira babwire isi yose ko ibihe vyaheze mu Burundi kandi ko ijuru ryaguye ku barundi uguhuruduka kwabo ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kwatumye igitambara bari bifutse mu maso gitibukira hasi niko nyamitwe avuga umuhanuzi mwishikira ajejwe ibibazo vy'itangazamakuru mu biro vya sebarundi yanagarutse ku bindi bintu bibiri nous exhortons le conseil national de la communication à être
twingingira urwego sense kumera amagabo rukaba amaso rwitondera akantu kose mu kwiga amadosiye y'abasaba ikarata y'umumenyeshamakuru kugira ruyihe abanyamwuga b'ukuri bazi neza umwuga banakurikiza za nkingi zitatu z'itangazamakuru nyaryo arizo ugutanga ukuri ukudahengama hamwe n'ukwitwararika inshingano uko twegereza amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mvunira akagoha ibinyamakuru nabo bazokorera ku matora ntimukagire indenzarugero mushiramwo ku bijanye n'intsinzi eka mbere n'inanirwa ry'uwo ari we wese urwego cnc ruvuga ko rwakiriye gushika ubu amadosiye y'amenyeshamakuru igihumbi n'amajana atanu bakeneye kuronswa ikarata ibaranga amajana indwi na mirongo irindwi na babiri nibo bujuje ibisabwa n'amategeko vyose kugira ngo bayihabwe kuri uyu wa kabiri amajana ane nibo batahukanye iyo karata eroje urika neza nairobi ijwi rya amerika
imbere gusozera ibiganiro byacu byo muri iki gihe reka tubibutse amakuru twashikirije twabwiye ko umukuru wa kanama ka gisirikare karongoye igihugu ca sudani uyu munsi ku wa kabiri yatangaje ko abantu bakoze ubwicanyi bwahitanye abana b'abanyeshuri bane ejo ku munsi wa mbere bategerezwa gukubitwa intahe mu gahanga muri tanzania polisi yavuze uyu munsi ko ariyo ifite umunyamakuru uzwi cyane muri icyo gihugu witwa eric kabendera ejo umuryango we wari wavuze yuko kabendera yashimuswe iwe n'abantu batazwi ariko bavugaga ko ari abapolisi hanyuma polisi ibanza kubihakana none rero uyu munsi yabyemeye umwami w'igihugu ca Maroc ariko aratera akamu gasaba guhindura leta kugira ngo hashobore kuboneka abashikiranganji bashasha ngo kuko imigambi y'iterambere ya leta ihari itashoboye kugirira akamaro abanyagihugu leta zunze ubumwe za amerika yasabye ku mugaragaro leta y'ubudage gutanga inkunga yayo mu bikorwa byo kubungabunga umutekano mu mazi y'inyanja y'ikigobe cya hormuz akora ku mupaka wa irani leta y'ubudage nibyemera izaba isanzeyo ubufaransa n'ubwongereza na amerika birumvikana inshuti mwese mukunda iradiyo hejuru ry'amerika ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha bigarukiye ngaha tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri pire hamwe na fasire yadufashe kwegeranya ibiganiro twashikirije amakuru mwashikirijwe na federike nkunikije na thomas kamirindi turabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama